Eri ni Sud Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza.
Mu Rwanda leta isaba abanyagihugu kugira isuku mu ntumbero yo guhangana na virusi ya corona.
Abenshi bari kubyumva abandi ni ugukaraba ku ngufu, mbese urabona ntibarabyumva neza ni ku ngufu uri kubabwira uti mukarabe ariko ngo ibi mwazanye ngo ni ukurwana nabo ntabwo barabyumva ubona umunyagihugu wo mu gisagara ca kigali
ebola yaba iri hafi gucika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
umugambwe w'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri ico gihugu ku munsi wa mbere aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya cyane mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi donido ryayo ngaha muri amerika abademokrate baritaba n'umunsi ku wa kabiri amatora yo mu ntango mu gihe guhiganirwa kugenwa n'umugambi w'abademokrate ku bakandida kugira bazobuserukire mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka kuza kubera mu mareta cumi n'ane yo muri leta zunze ubumwe za amerika hafi y'ica gatatu c'intumwa z'umugambi w'abademokrate nizo ziza gutangwa mu matora y'uno munsi ku wa kabiri nyinshi muri izo ntumwa zikaba zituruka muri leta ya california inyuma y'amatora yo mu ntango yabereye muri leta ya iowa new hampshire nevada na carolina yo mu bumanuko amatora y'uno munsi ku wa kabiri yitwa super tuesday aza kubera umunsi umwe mu mareta cumi n'ane yo muri amerika bernie sanders umusenateri aturuka muri leta ya vermont niwe ari imbere y'abandi bakandida bahiganwa n'intumwa mirongo itanu n'umunani gushika ubu uzemeye kuzomutora mu ikoraniro ry'umugambi w'abademokarate rizoba mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gisagara ca milwaukee muri leta ya wisconsin ashobora kuronka amajwi menshi muri leta za california na texas aho ivyatohoje vyerekana ko ari imbere y'abandi bakandida
oms ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima yatangaje uyu munsi ko muri iyi minsi cumi n'itatu ishize nta muntu uheruka kwandura virusi ya ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo oms rero ifite icyizere cy'uko ebola ishobora kuranduka muri kongo ariko ikavuga ko igomba gutegereza iminsi mirongo ine n'ibiri ireba ko nta muntu n'umwe wongeye kwandura mbere yo kwemeza ko koko ebola yatsinzwe ebola yatangiye gukora ibara muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu ni inshuro ya cumi ebola muri iki gihugu cya kongo rero kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu yahitanye abantu ibihumbi bibiri na magana abiri na mirongo itandatu na bane ni iya kabiri mu mateka yishe abantu benshi nyuma y'iyatsembye imbaga y'abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane muri afurika y'uburengerazuba cyane cyane mu bihugu bya liberia guinea na sierra leone
naho muri israel amajwi y'abahejeje gutora babajijwe yerekana ko umugambwe umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu benjamin netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri icyo gihugu ku munsi wa mbere abategetsi bajejwe amatora bariko baharura amajwi uno munsi ku wa kabiri nyuma y'amatora agira gatatu muri israel mu kiringo c'umwaka amatora y'imbere yaho yabaye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kw'icenda mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda haba netanyahu canke uwo bahiganwa uh, benny gantz nta n'umwe yaronse amajwi ahagije kugira ashobore gushiraho leta netanyahu yagumye mu mabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere mu gihe cose ayo matora yabaye igihe amajwi yose azoba yashikirijwe perezida ruben rivlin azogena umukandida yibaza ko afise amahirwe kurushiriza yo gushiraho leta y'urunani azoha uwundi mukandida gushika ku ndwi zitatu zitandatu muri antunga kugira ashireho iyo leta uwo mukandida ananiwe uwundi mukandida azohabwa iminsi mirongo ibiri n'itandatu kugira ashireho leta yiwe y'urunani
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kandi aya makuru ari no ku- ari no guhita ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com muri afganisitani abatalibani batangaje uyu munsi ko baretse kubahiriza agahenge kari kamaze iminsi icyenda naho umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nasrat rahimi yatangaje kuri twitter ko abatalibani bagabye ibitero mirongo itatu na bitatu mu ntara cumi n'esheshatu kuri mirongo itatu n'enye zigize afganisitani avuga ko abasivili cumi na bane babiguyemo abandi cumi na bane barakomereka yemeza kandi ko abanzi umunani nabo bishwe abandi cumi na batanu barakomereka nk'uko rero abyandika abanzi nyine bivuga ko ubwonko bwari abatalibani guverinoma ya afghanistan ivuga ko yo yapfushije abasirikari batandatu leta zunze ubumwe za amerika niyo yashatse aka gahenge katangiye ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi gushize kugira ngo yemere gusinya n'abatalibani amasezerano yo gucyura abasirikare bayo bari muri afghanistan bose mu mwaka umwe n'amezi abiri muri aya masezerano y'idoha muri qatar yo kuwa gatandatu ushize abatalibani bo biyemeza kugirana imishyikirano y'amahoro na guverinoma ya afghanistan abatavuga rumwe nayo na sosiyete sivili yo muri afghanistan iyi mishyikirano iteganijwe gutangira ku itariki ya cumi y'uku kwezi mu mujyi wa oslo umurwa mukuru w'igihugu cya norvege ariko ababikurikirana baribaza niba koko izaba mu gihe intambara y'ubuye
ukubura k'umuyaga nkuba kwibonekeje mu bice byinshi by'igihugu cya afurika y'epfo nivyo bibonwa ko vyatumye ubutunzi bw'ico gihugu bwinjira mu bibazo bikomeye ivyo bita recession mu rurimi rw'igifaransa ubutunzi bwa afurika y'epfo bwagabanutse kimwe n'ibice bine ku ijana mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umuntu abigereranije n'amezi atatu y'imbere yaho aho ubwo butunzi bwari bwagabanutse ubusa eh, n'ibice umunani ku ijana ibibazo by'umuyagankuba wagiye uragabanuka mu bice bitandukanye by'igihugu n'ivyo bibonwa ko vyatumye ubutunzi bugabanuka kurusha uko abantu bari bavyiteze mu mezi ane ya nyuma y'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda sosiyete y'igihugu y'umuyagankuba exxon ntiyashoboye kuronsa umuyagankuba abawurondera mu gihugu iyo sosiyete ikaba yagiye iratanga umuyagankuba ku rugero mu bice bi- abantu babamwo mu mahinguriro no mu bibanza bigirirwamwo imirimo y'ubudandaji umwembo wagabanutse ibisata mu bisata indwi ku bisata cumi bigize ubutunzi bw'igihugu hamwe igisata cy'uburimyi aho umwimbo wagabanutse indwi n'ibice bitandatu ku ijana igisata cy'amahinguriro aho wagabanutse kimwe n'ibice umunani ku ijana mu gihe umwimbo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu wagabanutse indwi n'ibice bibiri ku ijana mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kudukurikirana no ku rubuga rwacu rwa facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu rwanda aho leta yahagurukiye gukumira virusi ya korona bityo irasaba abaturage bose kugira isuku nyine mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo eric bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru
hamwe mu hahurira urujya n'uruza rw'abantu mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ayo majwi yumvikana n'ay'ibyuma by'abashinzwe umutekano bisaka abantu bashya binjira ahahurira imbaga aha bahashyize amakarabiro adasanzwe nyuma yo gusakwa n'abashinzwe umutekano ni ihame ko hamwe mu hashyizwe amakarabiro adasanzwe buri wese akaraba ibiganza mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya korona gikomeje kubiyogoza hirya no hino ku isi ab'ijwi rya amerika yasanze ku marembo y'imwe muri hoteli za hano i kigali mu rwanda bari barangije gukaraba ibiganza bitegura gukomeza gahunda zabo zitandukanye bagashima izo ngamba zashyizweho mu gukumira icyorezo cya virusi ya korona tuje mu mahugurwa nyine yo kwirinda no kumenya korona vayirasi kuyirinda no kureba uko twayikumira urabona ko ibikoresho by'ibanze bya ngombwa mu gukumira twabigejejweho bi- ahantu hose barisansibirize ku byerekeranye n'uburwayi urabona rwose ingamba zihagije turi gukaraba hari n'icyorezo kiri kuvugwa ku isi korona vayirasi bidutegeka ko duhorana isuku aho tugeze tugakaraba icyorezo kibateye impungenge isi yose nta nubwo ari abanyarwanda gusa ariko twebwe ko- nubwo bitarahagera tugomba kwirinda aho kuri iyo hoteli hamwe mu hashyizwe ibikoresho byo gukumira no kwirinda virusi ya korona habarizwaga uburyo bubiri gukaraba ibiganza bifashishije amazi ubundi bakifashisha imiti yabugenewe abari mu modoka bakinjira mu marembo ya hoteli bagashyikirizwa imiti batiriwe bayivamo tugeze mu isoko rya nyarugenge mu mujyi wa kigali naryo rihuriramo abatari bake ingamba zari zimwe umwe mu bashinzwe umutekano yadutangarije ko nabo bafashe ingamba zo gukumira icyorezo cyagaragaye bwa mbere mu gihugu cy'ubushinwa kandi gikomeje guhangayikisha isi yose ngo baracyashaka ibindi ariko depo irahari umunsi ku munsi kamwe kagomba gushyiraho akandi kahageze kugira ngo hataza kubamo icyuho cy'abantu bakwinjira badakarabye ingamba twazifashe kugira ngo twubahirize ibyo minisiteri y'ubuzima idusaba kuko nubwo bitabidusaba natwe tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bacu birinde iki cyorezo mu isoko rya nyarugenge mu gihe gito twahamaze twabonye abantu bakunze guseta ibirenge banga gukaraba ibiganza umwe mu bashinzwe umutekano w'iri soko akavuga ko impamvu ari uko iyi gahunda ikiri nshya ku basabwa kuyishyira mu bikorwa abenshi bari kubyumva abandi ni ugukaraba ku ngufu mbese urabona ntibarabyumva neza ni ku ngufu uri kubabwira uti mukarabe ariko ngo ibi mwazanye ngo ni uko urwana nabwo ntabwo barabyumva kuri iki cyorezo cya virusi ya korona leta y'u rwanda ivuga ko ingamba yashyizeho zishingiye ku mabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms bwana juliye mahoro niyingabira ashinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc ni uburyo bwashyizweho na minisiteri y'ubuzima biturutse ku mabwiriza ya oms asaba ko abantu bahabwa uburyo bwo gukaraba intoki mu buryo bworoshye kugira ngo birinde ariko ntabwo ari ugukaraba intoki gusa tubwira abantu tunababwira ubundi buryo bwo kwirinda burimo kutitsamurira mu biganza tukababwira gukoresha ngira ngo ukuboko kw'ishati cyangwa se ukuboko kw'imyambaro yabo kugira ngo ibiganza byabo bikomeze bifite isuku badakomeza gukwirakwiza ubundi burwayi ikindi ni uko dukangurira abantu kugabanya umuco wo gukorakorana mu biganza gusuhuzanya urabizi ko biri mu muco wacu ariko mu gihe bigaragaye ko bishobora gutera ikibazo twasize ari byiza ko dukangurira abantu kubigabanya kugira ngo birinde bwana mahoro n'ingabire akavuga ko abatazubahiriza amabwiriza yo gukumira no guhangana n'iki cyorezo ingufu minisiteri y'ubuzima mu rwanda izazishyira mu kubigisha ntabwo ubu ngubu twahita tuvuga ngo bazafatirwa ibihano kuko process yo kwigisha ni process mu by'ukuri itangira ifite resistance hari wenda ntabwo twajya muri communication ngo tubisobanure neza gutyo kuko akenshi haba harimo na implication ubwo sinzi ko ku bigo bya leta ndavuga n'ahandi ahantu hose hateranira abantu nko mu bacuruzi abafite amaduka amasoko ariko mu by'ukuri ni ukwigisha no gukomeza gushishikariza abantu kubikora no kubumvisha ko bari kubikora mu nyungu zabo bwite ntabwo umuntu yavuga ko icyihutirwa ari uguhana abantu icyihutirwa ni ukubumvisha inyungu zirimo no kubikurikiza uretse mu rwego rw'ubuzima u rwanda rukomeje gukaza ingamba mu gukumira icyorezo cya virusi ya korona mu rwego rw'ubukungu naho impungenge ni zose ariko u rwanda rukavuga ko ingaruka zavuka ku rwego rw'ubukungu zashingira ahanini ku gihe icyorezo cyamara ku gihugu cy'ubushinwa gifatiye runini isi yose imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo cya virusi ya korona yicara ihindagurika umunsi ku wundi ndetse ni nacyo kimwe ku mibare y'abamaze kwandura icyo cyorezo ibarirwa mu bihumbi ijana gusa ku mugabane wa afurika virusi ya korona ho ntirakwira cyane kuko ibimenyetso byagaragaye ku bantu bari munsi y'icumi ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze erika kuri iyo nkuru mu burundi umugwi ujejwe kumenya no kunywanisha abarundi sever utangaza ko ugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi na kabiri bahambwe ikivunga muri komine gitega y'intara ya gitega iyi nkuru ni ya radiyo ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayishikirizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda
mu kiganiro ku bamenyeshamakuru umukuru w'umugwi sever yashikirije ko inyuma y'ukwezi abagize umugwi bariko bakorera mu ntara ya karusi bageze ku ntambwe ishimishije yo kuzura ibisigarira by'abantu bagandaguwe mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana na mirongo irindwi na kabiri petero karaveri ndayicariye agatangaza ko hamaze kwegeranywa amagufa y'abantu barenga ku bihumbi indwi n'amajana atatu mu binogo umunani vyonyene ku ruvubu ku mutumba bukirasazi muri komine shombo mu ntara ya karusi tuhamaze amayinga ashikane twatanguye amayinga abiri dukora ibinogo bitandatu ivyo binogo bitandatu twarabikoze turabiheza hanyuma abantu ibisigarira byavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ivyo twakuye mu binogo bibiri twita ibinogo inogeranije byose hamwe havuyemwo ibisigarira by'abantu bashika ibihumbi indwi n'amajana atatu na mirongo ine na munani iyo tuvuze icyo gitigiri dushaka mwumve ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha vyabaye mu Burundi muri kahise watangaje kuri uno wa kabiri kugiye kubandaniriza igikorwa nk'ico mu ntara ya Gitega ndayicare yarongoye uwo mugwi akavuga ko no muri iyo ntara baronse amakuru ko hari ibinogo vy'abahambwemwo abantu mu kivunga kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu giheta mu ntara ya gitega niho hari ibinogo bine twatoye ariko ivyo binogo bine hariho n'ibindi twatoye ahitwa mutobo mutobo ni ikibanza kiri hafi ya harya hari ikibutso c'ingoma zihaye uburundi gishora aho naho tumaze kuhatora ibinogo bibiri ariko umanutse ku mucamo uja nk'ingozi hari ibindi binogo bibiri twatoye ahitwa muremera agacimbira inyabunyovu uteranije ibinogo bine bya mashitsi ibinogo bine bya mutobo binogo bine vya muremera byose rero n'ibinogo munani bidasigura ko aho ku nkengera z'uruzi ruvubu umugwi severe umaze imisi ukorera ibikorwa vyarangiye abagize uwo mugwi bavuga ko hakiri ibindi binogo batarashikira kandi ko ibikorwa bigiye kubandanya nk'uko ndayicariye abarongoye abandanya bivuga ubu rero tuvuye ku ruvubu ariko tuzosigaho umugwi uguma uhakorera kuko hari ibinogo bindi tutaratora n'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishyirahamwe sojeya satomu ryariko rirubaka ibarabara rya gitega karusi muyinga aho hantu hari umusozi mushasha bavuga ko hari ibinogo bine tuzorondera iryo vu rihavuye ivyo binogo vyahambwemwe abantu mu kivunga mu bihe bibi uburundi bwaciyemwo uwarongoye umugwi severe avuga ko bavyerekwa n'abanyagihugu petero karavenda yicariye agasaba umurundi wese azi ahahambwa abantu muri ubwo buryo mu bwicanyi bwose bwabaye mu burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kubimenyesha uwo mugwi
iyo yari inkuru yerekeye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe utangaza ko ugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bahambwa ikivunga muri komine ya giheta y'intara ya Gitega iyi nkuru rero yari inkuru y'ijwi rya Amerika bifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi mwasomewe na Desire Hatunimana ari Kigali mu Rwanda tukivuga kuri iyi nkuru ibikorwa vy'uyo murwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ntibibonwa co kimwe na bose hari abavuga ko ivyo bikorwa bibaye mu gihe mu Burundi hiteguriwe amatora bishobora kugira ingaruka ku kuntu abarundi bazo kwitorera ababarongora mu gihe hari n'abavuga ko ibinogo bitorwa muri iki gihe vyerekana ko umengo abarundi bishwe baraba mu bwoko bumwe mbega inararibonye mu vyerekeye politike y'uburundi zozo zibibona gute ibikorwa vy'uwo murwi perezida silvestre ntibantunganye yahoze atwara uburundi yahaye ikiganiro mugenzi wacu frederic nkundikije
icyo navuga ni uko ubwa mbere hoho uwo mugwi ufashe igihe kinini kugira ngo ujeho kuko ubundi wari wiyumviriwe yuko wobaho kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gucika mu bihumbi bibiri na gatanu ko ntibyashoboka ari naco gituma mbere n'ibikorwa abantu abarundi bari bawurindiriye ko byagiye bishoboka uyu munsi rero hariho ibikorwa vyatanguwe abantu bakagenda babikora ko vyinshi nk'uko bivuze na cane cane ku biraba ivyo binogo zahano kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na kabiri vyo honyene ko hariho n'ibindi binogo bavuze bamaze kuvuga yuko babonye kandi bakakuramwo ibisigarira by'abantu hari ibyo mirongo na kabiri biri mu mwaka w'ibihumbi kimwe ijana na mirongo ijana na gatatu hari rero koko abavuga bati ni iby'ubwoko bumwe si ubwoko bwose je ndibaza yuko icya mbere twoshima ari uko ari intambwe itewe n'uwo mugwi ko gushika ubu ahandi hose abantu bagenda bavuga gusa tukivuga no ku murwi nyine hari n'abavuga ko uyu murwi ugizwe ahanini n'abantu bo mu bwoko bumwe ibyo mu bivuga ko ikimwe yasa abantu b'ubwoko bumwe abanamba igihe uwo mugwi wemezwa mu nama nshingamateka turazi yuko mu ibwirizwa hari byari bitegekanijwe kubawugira nshingiye ku bwoko yuko uwo mugwi urimwo abahutu n'abatutsi ariko hariho abatemera ubwoko bwa bamwe mu bagize uyu murwi reka ndakubwire ikibazo cy'ubwoko bw'uburundi hari n'umuntu ashobora kubibaza ati mbega umuntu kugira ngo yemeze ko nakari mu bwoko ubu afatira kuki afatira ku kwasa afatira ku ko avuga afatira ku migenzo afatira kuki ko mbona ibyo byose mu burundi usanga ngaha iwacu hari uruvangatirane E, icya kabiri nakubwiye ni uko uwo mugwi ushigwaho hariho ibwirizwa ryaterekanye yuko hatuze kuba harimo abantu mu bwoko bwose kandi mu byo tuzi mu gihugu iyo ndashobora kwemeza yuko abantu bo mu bwoko bwose barimo ibyo ndibaza yuko ahubwo ari ikibazo kibi ariko kenshi na kenshi iyo ukuri ku kahise kino gihugu utangiye kumenyekana hariho abantu baca baja hejuru bagatangura kuvuga ibintu umengo nta kindi bagamije atari ukubuza yuko uko kuri kuba gutanguye kumenyekana kutamenyekana hari n'abavuga ko gutangaza ika gushira habona ibyo bitigiri eh, by'abantu benshi cyane rwose bahambwe ikivunga hasigaye akanya gatoya ngo amatora abe bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu ugasanga aho kuja gutora bihweje porogaramu y'umukandida bagiye gutora bihweje ibintu byabababaje ku mutima bibibutsa ibyabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ivyo mubivuga kwiki oya abantu ntibadahagarika ubuzima bw'igihugu mbega iyo amatora agiye gutunganywa cyangwa ariko aratunganywa ubuzima bw'igihugu buca buhagarara abo bavuga gutyo ivyo barangura bo nyine mu buzima bwabo bwa misi yose iyo hageze amatora baca bihagarika ari umucamanza aca ahagarika ngo ntamanza nice ngo nuko amatora ageze oya co nico nokwita icitwazo kidashobora kugira ngo kigeze reka mbwire abantu twemere bwazi yuko iyo ukuri bitahuye kuboneka hari abo kubabaza abo kubabaza abo kubabaza nabo nawe babaza bonyene kuko batabi- batabiteguye mu mitima kugira ngo uko kuri kuze ahubwo kubafashe mbere no gukira kuri rero genda ndabivuga ntundabisubiye kuri tukwemere ko kurakiza kurakiza ugiriwe icaha kurakiza n'uwagize icaha iyo yuguruye umutima akemera ati reka uko kuri kuboneke kandi turi muri nanga n'igihe cyose izi intambwe iterwa ngoya ngoya ngoya zopfa eh, turi dukimbagirira hahandi tube turi ko turategura akazoza kabi kugwaruka rwacu ahubwo kugwaruka tuza kurukingira ubu mu gushiraho nuko u- ako kahise hama tugire tuti nyabo na bane bacu ngiyi ico kwirinda Sylvestre ntibantunganya eh, mwahoze murongo Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika namwe murakoze
bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mubwiye imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
ijwi rya amerika tugaruka hano muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko twatangiye tubibabwira rero uyu munsi amatora y'amajonjora mu bakandida b'ishyaka ry'abademokarata bashaka bashaka rero uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwa cumi na kumwe aya majonjora yakomeje uyu munsi akomereza icyarimwe muri leta cumi n'enye nyuma ya leta enye zatoye mu minsi ishize arizo Iowa, New Hampshire, Nevada na Carolina y'epfo mugenzi wacu tim ishimwe amaze kuvugana n'umunyarwanda mutemberezi augustin uba muri texas imwe muri izi leta cumi n'enye ubu ngubu zirimo zitora amatora uko bigaragara nyine ah, eh, urabona habayeho amatora adasanzwe n'abakandida badasanzwe bafite ah, ah, imigambi ya politiki cyangwa ya politiki zitandukanye Ah, urabona hari abantu mu bakandida bari kwisonga nka biden ni eh, ni umuntu ni umuribro liberal democrat ariko kandi ah, cyane cyane wa- uri usa naho ari hagati ya mu ah, mu ishyaka hakaba kandi undi mukandida wi- wa- wa- uri uri imbere ari nawe ubu ngubu uri imbere ku mu majwi ari uh, Bernie Sanders ufite politiki itandukanye n'iy'abademokarati basanzwe kuko afite we avuga ko ari umu- uh, ari umudemokarati umusosiyalisiti politiki zira- uh, zabo ziratandukanye kandi zi- zira- zikaba zisa n'izerekeza mu cyerekezo uh, gitandukanye n'ubwo bafite byinshi bahuje uh, bombi nk'abademokarati nicyo nashaka no kubaza kuko bo ni- nibo basa nk'aho bari ku isonga Ah, uri kubona ari nde ushobora kuza kuba afite amahirwe menshi kurusha undi uko eh, bigaragara ah, ah, ndakeka ko ah, biden ashobora kuba afite amahirwe kurusha ah, sanders impamvu ah, ari uko mbitekereza ni uko texas eh, ni abademokarati ah, bafite ubuce bw'abantu bari ah, ri- mm, bari liburo cyane na cyane nko mu mijyi nka austin bimwe bya san antonio ah, ni na na na houston ariko kandi ni ubundi eh, ni ah, ah, ni ni ni- ni ntuza ni siteti y'abakonservative n'abademokarati babo ni abantu bashyi- ba- bafitanye ibintu byinshi basangiye n'abarepublicani nk'ibintu by'uburenganzira bwo gutunga imbunda ah, ibintu by'umutekano ibintu byo ah, byo mbese na ni ni- ni conservative state iyo urebye ushingiye kuri ibyo ngibyo rero ba- uka- ubona aba- hara- biden afite amahirwe menshi noneho bikongeraho yuko abantu mu ishyaka ry'abademokarati nk'u- nk'uko tubizi hari abantu bafite bafite sisiteme ariko itari demokaratike kuko hari a- ntabwo ari abatsi- ari abatoye gusa baf- ba- ba- bafite amajwi yo gu- yo- yo- yo guta- yo gutora umukandida ahubwo hariho n'abandi n'abantu basangwa ari aba- ari abarwanashyaka b'abayobozi aribo twita superdelegate iyo urebye nk'ubu Bi- biden ejo ishyigikiwe n'umuntu wara- wari wiyamamaje ku bwa perezida ah, ariwe ah, uriya mugabo ah, ejo bundi wavuye ah, wari urangira kuba kuba sene- ah, witoreza kuba seneta Ah, nuko none eh, bikaba bigaragara rero kenshi ko biden ushingiye ku ishyaka us- uko i- iteye na ni- n'imi- n'umuco wa state Ah, biden afite amahirwe ariko nanone nanone urebye ku rundi ruhande kuko abantu bafite ingufu bashyi- ah, bafite ba- bafite ishyaka n'ubwuzu cyane cyane muri muri- muri aya matora bagaragaye kenshi na kenshi ni urubyiruko urwo rubyiruko rero nanone rushyigikiye ah, ah, ah, sandazi sandazi rero uko ah, aramutse ah, urwo rubyiruko ruje nki- ari- rukitabira cyane ah, ah, amahirwe nano- biba bimwongerera amahirwe ikindi kigaragara wenda cya ah, sandazi ashobora nanone ah, kuba bi- byamufasha ni uko hari ah, urebye nko muri- nk'uko byabaye muri siteti ya nevada n'ahandi aho ha- aho yagiye atsinda nangwa abona amajwi meza abantu ah, b'abasipanishi baramushyigikiye cyane kandi texas ni ah, ni- ah, ni intara yiganjemo ah, ah, iyo community Ah, ah, ashi- habaye kuri ibyo ngibyo imibare yiyongeye y'aba- y'abasipanishi hakaba hi- hi- hiyongeraho imibare yinshi y'urubyiruko mu mu bari butore ibyo biba bi- bishyira imbere ah, amahirwe ya sandazi mutemberezi augustin yaganiraga na timu ishimwe mutemberezi rero aba muri texas imwe muri leta cumi n'enye zirimo zitora mu matora y'amajonjora mu bakandida b'ishyaka ry'abademokarate bashakamo uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha
mu kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya nyamara reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye abademokarate baritaba uno munsi ku wa kabiri amatora yo mu ntango mu gihe guhiganirwa kugenwa n'umugambi w'abademokarate ku bakandida kugira bazoseruke mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka kuza kubera mu maleta cumi n'ane yo muri leta zunze ubumwe za amerika
OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima yatangaje uyu munsi ko muri iyi minsi cumi n'itatu ishize nta muntu n'umwe uheruka kwandura virusi ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko OMS kugira ngo yemeze yuko koko Ebola icitse muri Kongo ivuga ko igomba gutegereza iminsi mirongo ine n'ibiri ireba ko nta wundi muntu wongeye kwandura iyi virusi yahitanye abantu ibihumbi bibiri na magana abiri na mirongo itandatu na bane muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo guhera mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amajwi y'abahejeje gutora babajijwe yerekana ko umugambi w'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya israel benjamin netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri icyo gihugu ku munsi wa mbere abategetsi bajejwe amatora ariko baharura amajwi no munsi wa kabiri inyuma y'amatora agira gatatu muri israel abaye mu kiringo cy'umwaka
muri afganisitani abatalibani batangaje uyu munsi ko baretse kubahiriza agahenge kari kamaze iminsi icyenda leta ivuga yuko bagabye ibitero mirongo itatu na bitatu mu ntara cumi n'esheshatu kuri mirongo itatu n'enye zigize afganisitani amakuru n'ibiganiro rero tuba tubafitiye kuri radiyo ijwi ry'amerika muri uyu mwanya niho agarukiye dushimye niwe peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu alimas karara yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarariwe na idi rwema kuri mikoma ari kumwe naje fideni yo ngabo na tomasi kamilindi turabashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama